mwandanye kumviriza ijwi rya amerika Miriwe inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri siyo ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazo indongoye ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya tugasaba yuko abo bose bari bukorane nabo abajejwe intwaro abapolisi n'abandi ko bokubahiriza na ntaryo umumenyeshamakuru kugira ngo nawe aterere agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu
uyu ni nestor bankumukunzi aramutswa urwego cnc rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi iyo nkuru ya cnc ishima uko amaradiyo yugariwe imirongo ya fm mu gihugu c'umurundi ariko arigenza co kimwe n'iya paruwase ya kanyinya mu ntara yangu ya kirundo yaraye ihumanijwe turazigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi amakuru tubafitiye turayahera mu byo kumenyesha amakuru aho urwego rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi cnc rushima ingene ijwi rya amerika na bbc vyahagaritswe imirongo yayo ya fm biriko birigenza nestor bankumukunzi arongoye urwo rwego ahamagarira mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru inyuma y'inama idasanzwe y'abagize urwo rwego yahamagariye abajeje intwaro korohereza amenyeshamakuru ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu i bujumbura diane ndonse bimwe mu byihwejwe mu nama idasanzwe y'urwego rucungera itangazamakuru sense yabaye kuri uyu wa gatatu harimo ingena amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byakoze muri uku kwezi kw'indwi nestor bankumukunzi arongoye urwo rwego yavuze ko muri rusangi byateye intambwe ishimishije mu kubahiriza amategeko nka radiyo isanganiro na radiyo rema fm zikaba ziri mu zashimiwe mu buryo bw'umwihariko uwarongoye urwego sense ntiyasize inyuma mu gushimira amaradiyo yahagaritswe gusamiranira mu gihugu c'u Burundi nk'iradiyo ijwi rya Amerika n'iradiyo y'abongereza BBC ko amaze gukora ibitari bike mu ntumbero yo kwikosora ivyo binyamakuru navyo ntitwabivuze twabonye yuko tukiri mu mwihwezo kandi ahanini tukaba twabonye yuko bimaze gukora ibitari bike bija mu ntumbero yo kwikosora kizera rero yuko mu minsi ya vuba mu minsi iri imbere tuzohava dutuma ko ababirongoye kugira ngo tuvugane neza hanyuma dusubire tubone kuvyugururira dusanze bigeje neza kugira ngo basubire gukora ariko kandi ngo hari n'ibindi bimenyesha makuru bimaze kugabishwa ariko n'ubu bitarisubirako nestor bankumukunzi yamenyesheje kandi ko mu rutonde rw'ibigiye gukorwa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda harimwo ugukomeza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aha akaba yagiriye ko yibutsa abajeje intwaro nabo mu gisata c'umutekano eka n'ibindi bisata kwama baborohereza mu kazi kabo muri ico gihe rero tugasaba yuko abo bose bari bukorane nabo abajejwe intwaro abapolisi n'abandi ko bokubahiriza na ntaryo umumenyeshamakuru kubera ari ngaha kugira ngo nawe aterere agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu dusaba rero yuko baba abo mvuze canke abandi ntavuze baba mbere n'abo basabwa amakuru ko na ntaryo bokwama babaye hagufi bakatanga ayo makuru kuko igihe umumenyeshamakuru arondeye inkuru ntayironke aho yateza kuyikura acayikura hatariho maze ya nkuru akayironka kumbure idatomoye atariyo tukifuza rero yuko abamenyeshamakuru bokwakirwa neza nk'abantu bariko barafasha igihugu ni mu gihe abamenyeshamakuru basanzwe baburabuzwa na bamwe mu bajeje intwaro iyo barondera amakuru mbere bakirengagiza ibibaranga nk'ikarata ndangamumenyeshamakuru bahabwa n'iradiyo canke ikimenyeshamakuru bakorera bagasabwa izindi mpapuro badafise nk'ikarata itangwa n'urwego sense uwururongoye avuga ko hakiri ibihaze kugira ngo igikorwa co kuyikora gihere tukaba twasanze hariho ibinyamakuru bitarashobora gushikiriza ibisabwa kugira ngo iyo karata itangwe tukaboneraho rero akaryo yuko twosaba abo barongoye ivyo binyamakuru kugira ngo bashobore kudushikiriza mu maguru mashya ibyo byose bikenewe kugira ngo izo karata zishobore gukorwa zibone gutangwa kuko byarabonetse yuko bikenewe yuko iyo karata abamenyeshamakuru boyironswa muri iyi nama y'urwego sense habaye ukugabisha ibimenyeshamakuru bitaratangura gukora kandi byarabisabye nestor bankumukunzi avuga ko amezi icumi arekuwe n'amategeko kugira ngo babe batanguye gukora inyuma yo kwemererwa byinshi byayarengeje i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse harakenuye tukiri mu gihugu cyo Burundi nari nabice ku masonga nkitangura isengero rya Katolika ya Paruwase Kanyinya turi mu ntara ya Kirundo yugawe kuva kuri no wa gatatu umuyobozi w'iyo paruwase havuga ko yugawe kubera yahumanijwe n'umuntu ataramenyekana aho yasambuye ahi abikwa ostia izindi nazo ziribwa ni mu nkuru ya mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze mu gitondo kuri uyu wa gatatu niho abazindutse mu misa babona ko hari ibibura mu isengero ya paruwase ya kanyinya muri iyo sengero yitiriwe bikira mariya umuvyeyi w'inama nziza iri ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo ikibanza kibikwamwo amahositiya ahezagiye carasambuwe ibisigarira vy'ico kibanza vyagiye gutorwa mu nyuma munsi y'isengero mu giharoharo cahimbuwe ibiharage ntivyoroshe gutahura uko uwabikoze yashitse muri iyo sengero bonifasi nzohabonayo ni patiri mukuru wa paruwasi kanyinya twibaza yuko eh, uwo muntu canke abo bantu baba bahumanije iyo ngoro y'imana baba barinyegeje hakiri ku mutaga hanyuma bugara isengero bakugara isengero binyegeje mu isengero hama hageze mw'ijoro rero bakaheza bakakora ivyo nyene bakoze vyo guhumanya isengero hama bakiyugururira bakagenda e, baruguruye baraheza bafata itaberenakuro barayibomora barakuramwo amasipwari arimwo umukama hanyuma rero taberenakuro barayitwara n'amahositiya makenya barayatwara ariko izo sipware zibiri zarimwo baca bazigumizaho baca baragenda abashitse kuraba ivyabaye mu isengero bavuga ko badatahura imvo y'ivyashitse patiri bonifasi aravuga uko abibona e, intumbero ya mbere ni uguhumanya guhumanya iby'imana guhumanya e, ingoro y'imana hanyuma kandi intumbero baba bafise niyo kuyovya e, abakristu basanzwe bemera yuko mwitaberenakuro yezu ariho uko ari nyene hanyuma rero babonye rero babigize akabona yuko bishobotse kumbure bafise intumbero yo gukekeza abakristu uti none nimba yezu ariyo ni kubera iki tugenda tukamutora uko twishakiye tukamugirira ivyo twishakiye nibaza yuko ari muri iyo ntumbero yo kuyovya abakristu ku bakirisu basengera muri iyo shengero hagaragara agashavu kuri bamwe uwabikoze yobura ikigongwe ku bandi bamusabira guhinduka mbwa n'ukuri baraye batugiriye nabi n'ukuri kubona baza kudutwarira ku karisiya wacu kandi ni ari yezu kirisi wacu dusenga kandi twakira bakaza kutwibanukura twe twabyakiriye nabi n'ukuri kandi wabigize wese n'ukuri yezu kirisa amuhana amahanikirizo dukuri twababaye gose nagira umusabira ikigongo ahubwo oya nta gigongo namusabira ku mana kubera tugenda ku ruhimbi tukakira bakaba badutwariye n'ukuri ehosiya zacu n'ukuri byatubabaje by'ukuri imana izimuhana atembagarire mu muriro yogwa mu muriro udahera nta nta kigongo akwiriye ku- ku- kugira twomusabira ntazosubire kugira ibintu bimeze nabi nk'umukobwa twese tukava hasi tukamusabira ntazosubire kuko yaraye arenze akazi akarimbi k'imana patiri arongoye paruwasi umuvyeyi w'inama nziza ya kanyinya avuga rumwe n'abasabira uwabikoze guhinduka mu kurindira ko isengero ihumanurwa abasaba kwihangana kigiye gukorwa nuko eh, bwa mbere umwungere azoheza akaza akagira imigigwa yo gusubira guhumanura isengero ariko ubu tuca tuyugara nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma rero umunsi umwungere azoza kuyihumanura hama abakristo bakagaruka kuyisengeramo e, ni ukwihangana bakamenya yuko e, atari ubwa mbere yezu bamugirira ibintu nk'ivyo baramubimugiriye kuva na kera gushika n'aho bamubamba ku musaraba none rero e, bokwihangana hama rero bakabandanya basenga bagasabira n'abo bantu bakora ivyo bintu kuko ni ibintu biteye isoni biteye agahinda gushika ubu nta bantu na bamwe bagirizwa ivyabaye ku bwa patiri mukuru wa paruwasi kanyinya ntawovuga ko vyakozwe n'abadasangiye ukwemera na ekereziya katolika bo mu yandi madini uwo musaseredoti avuga ko atani cemeza ko vyakozwe n'abo baba bari mu migenzo ya gipagani kuko gushika n'ubu uwabikoze ataramenyekana mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika amakuru tubafitiye turabandaniriza aha muri amerika hakomeje gushakishwa uburyo abana b'abimukira bari baratandukanijwe n'abavyeyi babo bokongera guhuzwa n'abo bavyeyi placide magambo umenyesha amakuru yimenyereza aha kw'ijwi ry'amerika aratubandaniriza ino nkuru umukandida w'imyaka mike kurusha abandi wiyandikishije kugira ngo azahanganire umwanya w'umukuru w'igihugu ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi ni umunyamakuru witwa kabrare libi mbere gatoya y'uko umunsi ntarengwa ugera uwo musore w'imyaka mirongo itatu n'umunani yaragishidikanya niba yazabasha kwiyamamaza kuko yaragifite ingorane izo ngorane ni ukuba yakusanya ibihumbi mirongo itandatu by'amadolari buri mukandida yasabwaga na komisiyo y'amatora nk'ingwate kugira ngo abe yakiyamamaza ariko kandi kuba uyu musore yarabashije gukusanya ibyo bihumbi mirongo itandatu by'amadolari mu minsi itatu gusa mbere y'uko umunsi ntarengwa watanzwe ugera byatumye yemeza ashikamye muri make ko ari we mukandida wenyine ushinga wabasha gukoma imbere perezida paul biya akamutsinda mu matora ari imbere uwo musore kaburari ribi rero ni umwe mu bakandida makumyabiri n'umunani ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu bandi azahangana nabo harimo abagore babiri abonize genevieve wiyamamaje nk'umukandida wigenga na habiba isa uzahagarira ishyaka upc abo bose biyemeje guhangana na perezida paul biya w'imyaka mirongo inani n'itandatu umaze imyaka mirongo itatu n'itandatu ayobora kameruni mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomoka mu mashyaka cumi n'abiri bari batangiye ibiganiro barebera hamwe uko batanga umukandida umwe icyo gihe washyirwaga imbere ni uwitwa akere muna uyu ni umunyamategeko wazobereye mu byo kurwanya ruswa abo bose muna yari yabasezeranyije ko yari kuzabahagararira ariko kuri ubu yiyamamaza ahagarariye ishyaka rye gusa uwitwa maurice kamutoni we yigeze kubonana na akere muna hamwe n'abahagarariye ishyaka sdf riza kwisonga mu yandi atavuga rumwe n'ubutegetsi bashagiraga hamwe uburyo bahuza imbaraga bagatanga umukandida umwe okamuto avuga ko nyuma y'ibyo biganiro yasanze amashyaka akomeye yarashakaga kwitwaza amatoya bityo yiyemeza kwitangaho umukandida agendeye ku ishyaka rye rya cameroon renaissance movement party yumvaga ko naramuka atowe azashyira mu bikorwa gahunda ze z'iterambere akazarandura imyumvire mibi y'abaturage akenshi ishingira ku madini n'imigenzo itandukanye ishingira ku moko atandukanye bakomokamo ishyaka rya sdf ryo ryahisemo umunyamategeko w'imyaka mirongo itanu joshua osih nk'umukandida waryo byizewe ko osih yazitwara neza mu matora mu gihe yaba atabayemo uburiganya ishyaka riri ku butegetsi cpdm ryabashije gukusanya nibura amashyaka mirongo itatu riyumvisha ko yashyigikira paul biya umukuru w'ishyaka cameroon national salvation front bwana isa ciroma avuga ko kuba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi atarabashije kumvikana ku mukandida umwe bigaragaza intege nke bifitemo bityo we yahisemo gushyigikira paul biya avuga ko asanga ari we wenyine afitiye icyizere ko yazagarura amahoro n'iterambere muri cameroon yagize ati kuba yaratanze kandidatire ye ni ikimenyetso kigaragariza abaturage ko ari we muyobozi ukwiriye dukeneye komeza wese imihigo perezida turagushyigikiye kuri ubu igihugu cya kameruni kiracyugarijwe n'ibitero by'imitwe y'ibyihebe ya boko haramu yugarijwe kandi n'amakimbirane yatangijwe n'agace k'abaturage bavuga icyongereza gashaka kwitandukanya kimwe n'ibitero biva mu gihugu cya repubulika ya santarafurika paul biya yategetse kameruni guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri niwe mu perezida wa kabiri umaze imyaka myinshi kuri uyu mwanya muri afurika nyuma ya teodoro obiangwema wo muri guinee ekwatoriyale abantu benshi babona ko ari we uzatsinda aya matora bigenze bityo yazaguma ku buyobozi nibura kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ubwo hateganyijwe andi matora
harakoze placide magambo ariko tubasaba imbabazi kuko twari twababwiye ko mugiye kumva ivyerekeye gutandukanya abana ngaha muri leta zumwe za amerika n'abavyeyi babo babimukira uko bariko barabironderera umuti ariko murumvise ko inkuru muhejeje kumva yarijanye n'amatora yo muri kameruni aho utubazo ari twinshi mbega paul biya arenze imyaka mirongo umunani azongera gutogwa canke ntazongera gutogwa mu gihe ariko abona harimwo abakiri bato bashaka kwitoreza uyo mwanya inkuru rero y'ivyerekeye amatora y'ivyerekeye gutandukanya abana n'abavyeyi aha muri amerika ni umwanya wadukundira amakuru yacu igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu turaza kuyigarukako mudutunge mutuburanye mu kanya isase duca tubandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye ingwara y'amafyigo iri mu zisinzikaza cyane abantu kubera akenshi babimenya amazi yamaze kurenga inkombe mugenzi wacu Oriane itanga ishaka yegereye muganga Sylvain Pierre Nzeyimana an- yanonoseye ibyo kuvura amafyigo bagirana ikiganiro kirekire aho yatanguye asigura impamvu ingwara y'amafyigo itagira ibimenyetso ingene itangura ifata umuntu twongere dukurikire ikiyago bagiranye ego me ni ukuvuga indwara zi- ubundi zi- zigenda zituma igihimba cyononekara buhoro buhoro kenshi usanga zitababaza usanga zitababaza kubera yuko icyo gihimba usanga gifise uburyo bwo kubana buko- bikora naho kiba kirwaye ugaheza rero usanga umuntu arwaye amasigo ariko kubera yuko agenda anonekara buke buke aho ndabivuze cyane cyane ku ndwara eh, y'amasigo iza buke buke iyo ndwara iza buke buke ntibabaza kandi ugasanga imaze imyaka myinshi umuntu agahura yarembye kandi atavyo yari azi ntibabaza kubera iza buke buke namwe murabizi iyo ufashe eh, iki- iyo iyo umuntu afise ikintu amaranye imya- iminsi myinshi aragira igihe akimenyera akash- akarondera mbere n'uburyo umubiri ukarondera uburyo bwo kugira ngo icyo kintu uh, ukigwanye ariko ugateba ukananirwa ariko iyo ari indwara ifashe bukwi na bukwi novuga nti umugo- umurwayi arasinzikana n'ingoga kandi agaheza akababara mugabo n'ayandi umurwayi nta na kimwe ababara Ah, ntababara je novuga rero indwara ziza buke buke kenshi usanga zitababaza si iyo gusa n'indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso ikunda gutuma haba eh, indwara y'amafyigo cyangwa indwara y'igisukari umuntu afite ingorane y'igisukari wanashaka ntababara nta namwe yumva yumva ababara mugabo ibi- ibihimba byiwe bimwe bimwe bikagenda bironekara muri ivyo bihimba rero harimo amafyigo
none ni nko ku- Yego.
ku rugero ruhe amafyigo aba yononekaye atangura kumva yuko hari ikitagenda neza bimara nk'ikiringo kingana gute kugira ngo atangure kumva nk'imisonga Eh, ni ukuvuga nk'iyo umuntu afite ingo- indwara y'amasigo agendana kugira ngo amasigo yononekare biratwara imyaka kenshi imyaka cumi n'itanu imyaka mirongo ibiri cyane cyane bigashika iyo umuntu adakurikiranwa kuko hariyo abantu benshi yu- yumvise akomeye akaja kwa muganga Eh, ntagende kugira ngo bamupime barabe ko adafite indwara y'igisukari canke adafite indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso rero iyo eh, eh, umuntu afite indwara imwe muri iyo ikaguma yonona buke buke buke buke buke buke eh, birashobora gutwara imyaka cumi n'itanu cyangwa mirongo ibiri ariko biva ku bantu nk'umuntu yasinzikaye hari n'abantu mu myaka cumi usanga amasigo yamerewe nabi rero ni ryari umuntu atangura kumva amerewe nabi niyo amasigo atagikora nk'iyo asigaye akora dufate nk'urugero rwa mirongo ibiri ku ijana niko nubivuga Iyo- ya- yasigaye- a- a- asigaye akantu gatonye gusa kugira ngo ahe- ahagarare amasigo niyo umuntu atangura kumva rero impinduka mu mubiri akabona amaguru azinze agatangura ku iduka ry'ubundi w'amaraso rika- rikaduga ibipimo bikaja hejuru vyi- vyi- vy'indwara y'igisukari agatangura kunanirwa akumva ivyo yahora ashoboye ntabyo agishoboye kenshi ni- niyo haheze nk'imyaka cumi n'itanu mirongo ibiri ko Yego.
ikarira bose abakiri bato n'abakuze I- ikarira bande cyane cyane ni uruhe rugero rw'imyaka usanga umengera bakarira cyane canke ikarira abakenyezi n'abagabo u- mu buryo bu- bu- bu- buri kimwe kenshi ikunda gukarira abantu bafite imyaka yisumbuye bageze mu zabukuru kenshi kubera kubera ko nyabantu ari busanga bafise eh, ingorane eh, z'amagara bamaranye iminsi myinshi kenshi nababwiye n'indwara y'igisukari cyangwa indwara y'ivuduka ry'umuhindo w'amaraso kenshi iyo ndwara yanone amafigo ikarira abo abantu bakuze nyamara ino muri afurika iwacu reka n'i buraya hariho eh, nuvuga indwara ziterwa n'imigera n'imigera cyangwa ziterwa ni- na- na- na- n'utumikorobe n'imikorobe izo ndwara ndaguha akaroro nk'iwacu malariya iyo onye ishobora malariya umuntu wese arashobora kuyandura yaba umwana yaba umugore yaba umuntu akuze arashobora kuyandura rero eh, iyo ndwara uyirwaye urashobora gusinzika amapfigo arashobora gusinzikana ibyo nabyo bishikirwa ari we wese ariko indwara yanone amapfigo buke buke kenshi bishikira eh, abantu bakuze abantu bageze mu zabukuru eh, mbere novuga nti batanguye gusaza kubera n'ibihimba haragera igihe bigasaza hanyuma rero urumva umuntu agaca agira ingorane y'amapfigo Ha- hambavu y'ivyo rero uru- umugwi w'abakenyezi reka ndawushire ukwawo kubera abakenyezi kubera cyane cyane imbanyi barashobora kugira ingorane ziturutse ku mbanyi mugabo zigakarira amasigo ibyo ni ibintu twoshira ukwavyo ndayahandi abakenyezi barashobora kurwara indwara y'igisukari nk'abandi barashobora kurwara malariya barashobora kurwara indwara eh, y'ivuduka ry'umuhindo w'amaraso cyangwa indwara iterwa n'umugera wa sida ariko abagore twabashira ukwabo abakenyezi kubera imbanyi birazwi yuko imbanyi abagore bafite imbanyi bakarigwa cyane n'indwara y'umutima si bose ariko birashika E, nabo nyene kumbure turaza Yego.
kubagaruka ko cane ubu ariko tukibavuga ko gato e, ni kubera uwo muvuduka w'amaraso uba uwo murindi w'amaraso uba wabaye mwinshi mu mubiri wabo kubera uko kugira imbanyi canke ni ukubera inguvu mu mubiri ziba ari nke ni kubera ibintu byinshi mbere novuga nti igituma abagore bakarirwa ni ingendamuvano yabyo ntiramenyekana neza ariko bimwe mu byo abashakashatsi babonye ni uko iyo umu- iyo umukenyezi yibungenze haraba impinduka mu mubiri umubiri urahinduka Mu- uwo umubiri we uhindutse hariho ibihimba bikarirwa kurusha ibindi cyane cyane eh, iyo umu- umutima ni- ni- n'imitsi itwara amaraso umu- umu- umurindi w'amaraso uka- ukaduga hanyuma amasigo agaca yononekara kubera iyo mvo hanyuma kandi mwabivuze iyo umugore yibungenze umubiri wiwe ntuba ufise inguvu nk'izo umuntu akibungenze ibyo birashobora kuba biri muri bimwe bituma muri uwo mwanya amasigo aca akarigwa gusumbya iyo umugore atibungenze ariko eh, i- i- ibyo nibyo neza icyo bivako abahinga baracarondera ntibaravuga eh, i- i- ibituma by'ukuri bituma umugore ah, afise inda akarigwa kurusha eh, abandi mugabo ibyo biyumvira bisunze ibyo babonye eh, basanga ari ibyo by'uko hari impinduka mu mubiri kubera ibanyi Eh, kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nabo nyine tuje ku mirongo dutangure tubaha akaryo Eh, duhere ku witwa bigirimana bigirimana uraho neza ego ndabumva ikibazo cyanjye nagomba gufata muganga turumva eh, umuntu agenda agwara mugo umuntu ntamenye eh, ikibitera ntamenye n'ibimenyetso byayo yobifata gute yobiterwa n'iki Eh, nicyo kibazo mfite urakoze cyane bigirimana Eh, muganga kwi- duga ku ijambo kuri iki kibazo cy'ibimenyetso ego me ndabaramutse se bigirima amahoro cyane muganga ego me urumva bigira imana mu bisanzwe indwara y'amasigo ibimenyetso biza iyo amasigo yarwaye amaze igihe kinini iyo amasigo ageze kure iyo indwara igitangura umurwayi nta na kimwe yumva nta na kimwe yumva mbere hari abantu bakunda kuganga urumva ngo ngo ndacika umugongo ngo ndababara mu mugongo nta na hamwe bihuriye n'amasigo ibyo urashobora gusanga ari utiga umugongo rumubabaza kubera akazi akora kubera yuko atamenyerezo myinshi agira ariko indwara y'amasigo ubwayo igitangura nta na kimwe umuntu yumva rero iyo igeze kure ibimenyetso bya mbere ni ibihe Na- nari nababwiye kare yuko amasigo ayungurura amaraso agasohora eh, i- i- ibicafu eh, mu mubiri iri mu mubiri agasohora bimwe bimwe bimwe birenga ko akongera agasohora eh, n'amazi arenga ko mu mubiri ikintu cya mbere umurwayi acabona rero arabyimba amaguru akabona amaguru yabyimbye mbere ameze nk'ufyonda ku maguru akabona urutoki a- aho yafyonze yashize urutoki haracokeye icyo ni ikimenyetso kitabesha cyerekana yuko amasigo afite ingorane iyo ubonye ubyimbye amaguru rero ubyimbye amaguru ni ukuvuga yuko hariyo amazi yasigaye mu mubiri amasigo atashoboye gusohora hanyuma rero kandi umurwayi atabona yuko eh, ni- eh, ni- niyo agiye ku mwanda mutonyi arabona yuko eh, ad- adasohoka neza akabona asohoka eh, make cyane eh, amasobe haza make cyane akabona ati mbega ibintu biri kandi yanyoye amazi kandi akabona nasohoka neza hanyuma rero mu nyuma mu nyuma eh, ashobora kubyimba mu nda arashobora rero guca agira ibintu byo ku- byo kuyogwa akumva arananiwe ibyo bindi bi- bi- bizoza mu nyuma ariko ikimenyetso cya mbere mbere kitabesha natwe kwa muganga turabira ko ni ukubyimba amaguru iyo ubonye umuntu azinze amaguru cyangwa azinze mu maso cyangwa afise amazi mu nda cyangwa afise amazi eh, mu mahaha cyangwa umutima wabyimbye ukivuga uti uyu muntu amasigo yose ariko arakora neza nicyo kimenyetso nuvuga gihambaye nk'uko umuntu yorabirako n'ayandi ndwara igitangura nta na kimwe umuntu yumva aricyo gituma nuhamagarira abantu kuja kwivuza bataragwara wumva umenga urakomeye umuntu akivuza akomeye kugira basuzume barabe neza ko atangwara arwaye bagendana kumbure mu nyuma bizaba bimwe kwegera eh, kurwara amasigo urakoze cyane muganga hari n'aho baba abantu bavuga yuko iyo ufise amaso afite icyatsi gitoto cyangwa amaso asa n'aya- n'ayadasukuye neza eh, kiba ari ikimenyetso ibyo ni byo oya eh, i- hajya hahi- hajya amaso ahishira hajya amaso ahishira ni ikimenyetso ahubwo c'indwara y'igitigu nayo amasigo amasigo hajya amaso ahishira nta- ama- amasigo ntayimwo Eh, muzabona nk'umuntu arwaye indwara y'igitigu ikimenyetso cya mbere si amaso gusa no ku mubiri nk'abantu bari inzobe usanga basigaye bahishiye ugasanga umuntu asa n'umuhondo oya eh, iyo ni indwara ni- ni- ni ikimenyetso ahubwo c'indwara y'igitigu nayo indwara y'amasigo ikimenyetso cya mbere novuga ni ikimenyetso co kuvyimba tugarutse ku ndwara nk'iya malariya iyo yo bifise iyihe sano cyane cyane no ku mafyigo y'umuntu
ego indwara ya malariya ikintu cya mbere itera muzoyibona umuntu arwaye malariya eh, ara- arabiha mu kanwa agaca a- agira akarezareza mu nyuma akavamwo eh, ayogwa hajya rero umuntu ayogwa aratakaza amazi menshi atakaje amazi menshi agaheza amafyigo yiwe ntasubire kuronka eh, amaraso ayungurura umu- u- ugasanga umuntu arabuze umu- na- nagiye kumwanda mutonyi kubera yuko aguma ayogwa cyane eh, uko kuyogwa rero umuntu agatakaza amazi biri mu bintu vya mbere muri malariya bituma amasiba agwara hanyuma rero no- n'indwara ya malariya ubwayo kubera yuko eh, i- indwara ya malariya itera itera amaraso ni ukuvuga burya izo bita globule rouge ni ni ni ni- ni- ziri mu bikoza amaraso izo globule rouge iyo zononekaye zituma rero eh, zisambutse zizibira uturingoti turi mu mafyigo amafyigo agaca aziba niko novuga amafyigo aca aziba kubera yuko eh, ubwo bu- bu- bu- ubwo bu- ubwo bu- globule rouge buri mu maraso buba bwaturitse bugaca bu- bufatana bugaca buzibira uturingoti two mu mafyigo amafyigo agaca aziba ivyo nivyo bibiri bituma ama- eh, malariya ikarira amafyigo harimwo uko ama- amafyigo aziba hanyuma hakaba uko amafyigo abura icyo akora kubera yuko umuntu aba yatakaje amazi menshi aricyo gituma kwa muganga baca bamuha amaserumu menshi kugira ngo amafyigo yiwe asubire akore Mhm, mhm. none imiti ku bijyanye no kuvura imiti isanzwe i- iboneka ni imiti i- imeze ite niyo kunywa ah, ni imiti ifata ikiringo kingana gute kugira ngo amafyigo asubire agaruke kumbure ku rugero rwaho umuntu ah, yokumva ko afite amagara meza egome ni ukuvuga mu kuvura amasigo ikintu cya mbere ukora uvura indwara yatumye ayo masigo yononekara kubera kenshi amasigo ntagwara ubwango ngo arwaye amasigo ya kenshi bituruka ku kindi kintu amasigo yama agwara ari inkurikije z'iyindi ndwara rero ni ukuvura iyo ndwara yatumye amasigo agwara kenshi rero izo ndwara ni izihe nababwiye indwara y'ivuduka ry'umurundi w'amaraso aho naho umurwayi acafata imiti imiti eh, ituma eh, ibipimo by'umurundi w'amaraso bigabanuka hariho indwara y'igisukari umuntu ashafata imiti ituma eh, igipimo cy'isukari ki- kimanuka hariho imiti y'ibinini iyo imiti minini yasenzwe umuntu agaca afata imiti y'inshinge imwe bita insuline hanyuma hariho indwara eh, eh, iterwa n'umugera wa sida iyo ndwara iterwa n'umugera wa sida nayone irabangamira amasigo rero iyo umuntu ageze n'umugera wa sida agwaye amasigo birashoboka ko bivuye ku ndwara ubwayo umugera wa sida cyangwa birashoboka no kuba bivuye ku miti umuntu afata iyo miti usanga ishobora kuba yorona amasigo ucuraba rero icyabiteye akaba aricuvura hanyuma eh, izindi ndwara ni nk'izo ndwara zituma abantu bayogwa cyangwa bakacibwamwo aho ndavuga nk'indwara ya malariya niyo niyo iza mu isonga isonga ngaha iwacu mugabo hakaba n'izindi ndwara cyane cyane nko ku bana bakiri bato nk'iyo abana bakiri bato barwaye ibintu byo kuyogwa no gucibwamo uraheza ukavura icyo cyatumye amasigo agwara yamara yamara hari indwara nk'enye zitera amasigo rimwe na rimwe ugasanga ifisigo niryo rigwaye umuntu arashobora kugira indwara itera amasigo buno nyine amasigo akaba ari yononekara ibyo rero ugize igipimo ugasanga ni iyo ndwara imiti irahari yo kuvura amasigo Eh, njye navuga nti ahanini ni ukuvura icyatumye indwara y'amasi- icyatumye amasigo agwara ariko iyo usanze ari amasigo yagwaye ubwayo aho naho urumva n'igipimo ugira ugapima urafata eh, aga- aga- agapande k'isigo kagapima usanze isigo ryagwaye kubera eh, ingorane yavuye mu isigo hariho n'imiti yo kugira ngo umuntu avure ayo masigo none amafyigo agwara icarimwe iyo atangiye kugira ikibazo canke ni igice kimwe kigwara ugasanga n'ikindi kirafashwe bigenda gute Eh, kenshi kenshi amasigo arwara icarimwe ariko hari indwara z'amasigo usanga zitandukiye isigo rimwe irindi rikayireka hariho nk'indwara ya kanseri harabaho kanseri y'isigo kandi iyo umuntu agize kanseri y'isigo kenshi akunda kurwara isigo rimwe ni ni gake ni gake cyane mbere amasigo abiri yose arwarira rimwe ibyo iyo ni indwara ya mbere indwara ya kabiri ishobora gutuma hagwara isigo rimwe gusa ni indwara y'utubuye utubuye tu- tu- tuba turi mu masigo Eh, harashika igihe nk'iyo umuntu atanywa amazi menshi umukoyo wiwe uri mu masigo u- umera nk'u- nk'ukara rwose uzabona nk'iyo umuntu agiye gusohoka akabona asohotse umukoyo u- u- ushaka gu- gukara rwose u- u- uhishiye rwose hari igihe rero usanga hariho utuntu eh, turi mu mukoyo iyo du- iyo tugu- iyo umuntu atanywa amazi menshi tuca dusigara tuca dusigara muri misigo hagaca hakorwa utuntu tw'utubuye tumeze nk'utubuye by'ukuri ibyo rero kenshi bikunda gushikira isigo rimwe irindi ntirishikirwe nicyo nuvuga n'ahandi izindi ndwara zose z'amasigo zishikira amasigo yombi kandi agwarira rimwe
akoze mugenzi wacu Ariane Itangishaka n'umutumire wiwe bari kumwe mu kiganiro mushobora gusura kumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA kaburungu com ahari muri Isanga inshuti bakunze Diane Nahazo Innocent Kimenyi hamwe na Engineer Kalis twari kumwe mu biganiro vy'uno mwanya tubatumire mu makuru yacu igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu kurindira mubandanye mururanirwa amanyu no mu vyanyu